Tonin irraadon vii'oo sagantaa afaan Oromooti. vii'oo afaan Oromoo wixataa gijimaataa galgal saati lamaa walakkaa akka sa'aatii sadiitti meetirabaandii 22,25,31 irratti fi saatelaayitii naayil saati irratti sanii dabarsin hunda yaayyuu jalqabna. Galchuma fooliin teessan nagaa warqeen. Caamsaan 22 barhum lamaaf 20 keessa jira. Vii'oo afaan Oromoo naayil saatiif meetirabaandii irra caqasuu hojjetanii nu dhiyaadda. Anine sora soraan kalaafeeti. Itoophiyaa tardhallee nam soddomi irratti vaayirasii koronaa argan. Warri dhiba kan irratti arganii gan kudhanii shaniitiif mana jaatama jidduu jira. Oromiyaa gam kibbaatti waldhaa waraana waaba'ootiif mootummaatiin namni nagaa hedduu jidduu rakkachuu jira. Hidhaan gargalchuu jiran jireenya nutti addeessanii jedhan. Qoreen jiddu galeessaa mootummaa naannoo Somaalee kurnii hedduun mootummaan gaafitee nurraa fudhachuu didee jedhanitti hor halee dhiisaniitiin keessa yaa'an. Musliimii Iid Alfaxirii baranaatiif qophaa'u jira. Iidii baranaa manumatti tolfadhaa jechuu jiran bulchitooti horee Musliim Itoophiyaa waan arsanitti himnu keessaa tokko oduu isaan fanna. Jalanneen nutti.
Attam jirtu kabajamtoota dhaggeeffatoota keenyaa oduun har'aaf qabnu kuno. Sa'aatilee darban 24 Itoophiyaa keessatti namoonni 3,645 irratti qorannaan vaayirasii koronaa gaggeeffame soddomni vaayirasichaan qabamuun ibsamee jira. Kanneen vaayirasiin kun qaama isaanii keessatti jiraachuun har'a mirkanaa'e hunduu lammiiwwan Itoophiyaa ta'uu fi dhiira 26f dubartoota afur umriin isaanis 15 hanga 60 akka ta'u ibsamee jira. Isaan kana keessaa kudha saddeet Finfinneerraa sadii bulchiisa naannoo Affaar afur Oromiyaa sadii bulchiisa naannoo Tigraay akkasumas lama shofeerota daangaa biyyaa ce'uun konkolaataa oofan ta'uun beekamee jira. Kanneen keessaa sagal seenaa imala gara biyya alaa kan qaban yoo ta'u kudha torba immoo namoota COVID-19 qabaman waliin walitti dhufeenya qabu jedhameera. afur immoo seenaa gara biyya alaatti imaluus ta'e nama dhukkubsate waliin walitti dhiyeenya kan hin qabne jechuun ministiriin eegumsa fayyaa federaala Itoophiyaa beeksiseera. Musliimonni ayyaana iid kan baranaa mana ofii keessatti kabajuu akka qaban kaawunsiliin muummichi kan dhimmoota islaamaa Itoophiyaa beeksisee jira. Kunis sababaa weerara koronaan kan ka'e namoonni walirraa fageenya barbaadame akka eeggatan gochuuf akka ta'e dura taa'aa kaawunsilii kanaa akka ta'an Haaji Umar Idris beeksisaniiru. Kanaaf ayyaanni baranaa kun akka durii musliimonni walitti yaa'uun kan hin kabajne ta'uu Haaji Umar Idris beeksisanii jiru. Oduu booda gabaasa qabna. Bulchiisa naannoo Hararii keessa namni jiraatu tokko seenaa imalas ta'ee namoota dhukkubsatan waliin walitti dhufeenya kan hin qabaatin vaayirasicha koronaan qabamu bulchiinsi sun ibsee jira. Kunis argamuun immoo Itoophiyaa keessatti koronaan kan hin seenne bulchiisa naannoo Gaambeellaa qofa ta'uu agarsiiseera. Bulchiisa naannoo Harariitti daayirektera quunnamtii uummataaf kan fayyaa kan ta'an Reedwaan Mohaammed. VOAf akka ibsanitti hojii daldalaa irratti kan bobba'ee fi seenaa imalaa kan hin qabne akkasumas namoota koovidiin qabaman waliin quunnamtii kan hin qabne namni kun vaayirasichaan qabamuunsaa kaleessa galgala baramee jedhan nama kana waliin walitti dhufeenya kan qaban namoonni kudha shan adda baafamanii kan kaa'aman ta'uun ibsameera. kan bor kabajamu ayyaana iid irratti hawaasni of eeggannoo barbaachisu akka godhu obbo Reeduwaan gaafataniiru jechuudhaan addis chakkol gabaasee jira. Bulchiisa naannoo uummattoota Itoophiyaa gama kibbaa keessatti abbootii warraa miliyoona torba manaa gara manaatti deemuudhaan vaayirasii koronaan qabamuuf dhiisuun isaanii qoratamuusa bulchaa akka ta'an obbo Ristuu Yirdaa beeksisanii jiru. hojii vaayirasii koronaa ittisuuf kan oolu qarshiin miliyoona dhibba sadii miliyoonni kudha saddeet walitti qabamuun akka danda'ames ibsameera. Namoota labsii yeroo hatattamaa cabsan irratti tarkaanfiin fudhatamuusa Yoonaataan Zawdiyoos hawaasaarraa gabaaseera. Godina Gujii Bahaa keessatti waraanni bilisummaa Oromoo miseensota poolisii Itoophiyaa kudha lama ajjeesuun hedduu isaanii madeessu kamsa kaleessaa beeksisee jira. Hoogganaa garee milishaa kanneen humnootii ittisaa kan Itoophiyaa wajjin hojjetan ajjechaan kun dhugaa ta'uu mirkaneessanii jiru. Kunis gam lameen gidduutti walitti bu'iinsi eega uumame booda ta'uun ibsameera gara booda gabaasa qabna. Bulchiisa naannoo Somaalee kan obbo Musxafeen hoogganamu loogii gaggeessa jechuudhaan mormuudhaan miseensonni mana maree naannoo sanaa 45 ta'an walgahii ramaddiirraa kaleessa ba'anii jiru. Mootummaan naannoo sun gaaffii keenya hin simatu akkasumas aangoo dhuunfatee jira jedhan. Bulchiisi naannoo gamasaan waan jedhame kana fudhatama dhabsiisuudhaan bakka bu'oota uummataa sana keessa harki caalaan malaammaltummaan himatee jira. Afaan yaa'iin mana maree akka jedhanitti seeraan akka hin gaafatamnee fi mirgi kennamee ture amma waan irraa kaafameef jecha jara kana seera duratti dhiyeessuun ni danda'amaa jedhaniiru. Bulchiisa naannoo Tigraay filannoo karoorfateef qophii tokkoyyuu hin jalqabne jechuudhaan paartileen siyaasaa sadii Tigraay irraa himatanii jiru. Miseensi koree giddugaleessaa kan adda bilisummaa uummata Tigraay yookaan TPLF obbo Amaanuel Asaffaa akka jedhanitti waa'ee dhimma hiikkaa seeraa gaafatame murtii kennu eegaa jirra jechuu isaanii Mulugeetaa Asbahaa gabaasee jira. Maalaawiin filannoo gaggeessuuf baatiin tokko lafa hafeetti dura teessuun koomishina filannoo biyyattii Jeen Ansa aangoo gadhiisaniiru. filannoo waggaa darbee sirriitti hin gaggeessine jedhamuudhaan kanneen mirga dhala namaa qabsaa'aniin mormii baatileef irratti gaggeeffamaa ega ture booda aangoorraa bu'uun mormii anarratti dhiyaateef otoo hin taane kabajamuu bulchiinsa seeraaf buluu koof hin gadhiisee jechuudhaan televiziyoona biyyattii irratti kamisa kaleessaa dubbatan. xiinxaltoonni siyaasaa ammoo aangoo gadhiisuun kun duraan gaggeeffamu irra turee jedhu gabaasaa laameek maasineen bilaantaayir irraa ergame tujubee dhiyeessa.
aangoo gadhiisuun aanshaa kan dhaga'ame manni murtii muummichi kan maalaawii ajaja mana murtii heeraa biyyattii kan filannoo waggaa darbe pirezidaant piiter mutaariikaa ittiin injifatan fudhatama dhabuusaa mirkaneessee torbanneen hanga tokko booda. ajaja caamsaa saddeetii kennameen manni murtii olaanaa aanshaaf koomishinarri isaanii dandeettii kan hin qabaanne sagalee kenname qalamaan haqanii sirreessuu dabalatee waliin dhahameeraa jedha haa ta'u malee aanshaan akka jedhanitti aangoo gadhiisuun isaanii balleessaa ofii amanuu miti dhugumatti waanan gaabbuun qabu waan gaariin hojjedhe hojii sirriittiin hojjedhee dhugaarratti hundaa'in hojjetaa ture harki koos qulqulluudha kanuma ofitti amantaa guutuun qabaa jedhan. erga baatii waxabajjii waggaa darbee qabee filannoo falmisiisaa waggaa darbe haala isaanitti qaban ilaalchisee mormiin irratti dhiyaataa ture haa ta'u malee mana murtii olaanaaf haadha murtii kata'an aanshaan fedhii mormitootaaf hin jilbeenfadhuu jedhan xiinxalaa siyaasaa kan ta'an viinsant kondoowee murtii aanshaa simataniiru garuu erga manni murtii heeraa murteessee booda battala aangoo gadhiisuu qabu turan murtii mana murtii olaanaa eeguun irran turree jedhan. qabsaa'onni mirga namaa kanneen aanshaa irratti mormii dhiyeessan akka jedhanitti aanshaan aangoo gadhiisuu isaanii itti gammadaniiru koomishinaroonni hafanis aangoo akka gadhiisan dhiibbaa gochuutti fufnaa jedhan.
ka dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. hoong koong ofiin of bulchuu ishee dhaabsisuuf sochii kamiyyuu kan chaayinaan gootuuf ameerikaan kamisa kaleessaa akeekkachiisa laattee jirti. kunis paarlaamaan chaayinaa seera nageenyaa biyya sanaa kan ilaaleen dhiyeessuuf akka jiru kamisa kaleessaa ega gabaafamee booda kanaafis sababaan kenname deemokiraasii deeggaruun hiriirri ba'ame yeroo hedduu gara hokkaraatti waan jijjiirameef ka jedhudha. kan gabaafame kun hojiirra oollaan dhimmichi haala hedduu jabaa ta'etti fudhannaa jechuudhaan pireezidaantii yuunaayitid isteetsi doonaald tiraamp kamisa kaleessaa innaa gara michigaanitti imaluuf jedhacha waayit haawus irraa ba'an dubbataniiru vaayirasiin kooroonaa jalqaba wuhaan chaayinaa irraa ka'e jechuudhaan tiraamp chaayinaa qeeqaa jiraachuun isaanii ni beekama. humni galaanaa kan yuunaayitid isteetsi walfalmisiisaa kan ta'e gara galaana eeshiyaatti. dooniiwwan waraanaa dabalee erguusaa beeksisee jira kunis chaayinaan lafa humna galaanaa ishee babal'isuuf yaalii gootu dura dhaabbachuuf dhukkubi covid-19 nunittisuu ergaa jedhu qaba galaanni chaayinaa kibbaa keessa jiru harki sagaltamni kan kooti kan jettu chaayinaan naannoo qabeenyaan beekamu galaana tirooppikaal jedhamu keessatti sochii waraanaa dhaabdeen beektu kunis weerarri vaayirasii kooroonaa biyya ishee keessatti yeroo jalqabeettis shaakalichi addaan hin cinne weerarri dhukkuba koovid ameerikaa rakkisuyyuu biyyoonni xixinnoon chaayinaa sodaatan kan hin dagatamne ta'uu ameerikaan michoota ishee kan eeshiyaaf beeksisuu feetii jedhaniiru tiraamp oduun keenya kanuun.
vii'oo afaan oromoo naayil sa'aatiif meetir baandii irra caqasuu jirtan. yoo baatiin galgala kana mul'atte musliimii borsoon fura iidii jechuudha ta'uu baannaan ammoo iidi alfaxiriin iftaan taati. mani maree waliigala dhimma islaamummaa Itoophiyaa akka hidii manumatti ulfeeffatan dhaame. Ministeerri fayyaa Itoophiyaa ammoo akka of eeggannoon jiltan ulfeeffatan gaafate. Muummee ministeera Itoophiyaa hujii baqattoota Siiriyaatii fi warra vaayirasiin koronaa namaan wal hanqise hujii jarkanaan qarqaaruu jiran dhaqee ilaale. Xaayidaamtoon nutti.
Ayyaan Iid Alfaxirii waggaa kuma tokkoo fi dhibbaa afuriif afurtamii tokkoffaan bor yookaan iftaan kabajama akka addeessi mul'atetti jechuun ibseera manni maree waliigalaa dhimma islaamummaa Itoophiyaa. Pirezidaantiin mana maree waliigalaa dhimma islaamummaa Itoophiyaa muftii Hajii Umar Idris hordoftoota amantaa islaamaa hundaan baga geessan jechuun baatiin ramadaanaa bara kanaa wantoota adda addaa lama keessummeesse jechuun ibsaniiru.
Ramadaanni kun gama lamaan ilaalama. Rabbii akka walitti hin siqnee fi harka waliin fuuni kan nu taasise dhibee namaa dhufuun dhiiraaf dubartii sooressaa fi hiyyeessa osoo hin jedhiin waan addunyaa raasee fi masjidotni cufamanii jiru. Dhibeen kun bataskaanootnis baatiitti akka cufaman godhe waan ta'eef kun ta'ee gaddisiisaa ta'ee hubanna. Waan nama ajaa'ibsiisu garuu kadhannaawwan adda addaa fi du'aa'iwwan mashiikota keenyaan qophaa'an sabaa himaalee mootummaa garaagaraa irratti daddarbaa turani. Gama kanaan yommuu ilaallu. akka musliimaatti ramadaanni kennaa gammachiisaa ta'uu isaa hubanna.
ergaa isaanii keessattis hawaasni musliimaa ayyaana iidaa barkanaa yeroo kabaju tatamsa'inni weerar vaayirasii koronaa akka hin hammaanneef of eeggannoon ta'uu qabaa jechuun guyyaa ayyaanichi kabajamu salaatni jama'aa akka hin jirre hubachiisaniiru.
ዘንድሮ የምናደርገው የኢድ ሶላት በየቤታችን ነው።
ሶላትን iidii barana taasifannu kan mana mana keenyatti taasifachaa turre. tarii masgiidonni tokko tokko nama kudhan kudha shanii fi digdama hin caalleen akka solaatan jedhamee akka addunyaatti ergaan darbeera saganticha ilaalchisees masgiida anwaarii fi kan birootti illee sagantichi kallattiidhaan daddarbaa turus solaatni iidii masgiidatti taasifamu hin eeyyamamu kun amantaa keenyas amantaa mootummaadhas sababni isaa labsii mootummaan baase hin haqamne hin kaafamne inni lammaffaa immoo dhibeen kun facaatiinsaa dabalaa babal'achaa dhufe malee hir'isaa hin deemne.
Hawaasni musliimaa yeroo ayyaana kana kabaju namoota harka qalleeyyii ta'aniif tumsuu fi gargaaruun ta'uu qabaa jechuun hubachiisaniiru. Mufti Haji Umar Idris.
Sadaqaatal fixir kan jedhamu zakaatal fixiris ni jedhamaa. Sadaqaatal fixir kana osoo ramadaanni hin seeniin kennuun ni danda'ama. ramadaana keessallee kennuunis ni danda'ama. Garuu inni dirqamaan kennamu guyyaa fixiriiti. Osoo solaataaf hin bahin sadaqatal fixir kennuun barbaachisaadha. Sadaqatal fixir yoo hin kennine ta'e addisa irratti akka soomanni sun rarra'aafuu ibsa. Akka soomanni keenya fudhatama argatuuf tokkoon tokkoo musliimotaa dhiirotaaf dubartoota osoo hin jedhin obboloota keenya biroodhaaf sadaqatal fixir kennuufiin murteessaadha.
Gama biraatiin ministeerri fayyaa Itoophiyaa Dr. Liyaa Taaddasee hordoftoota amantaa Islaamaa hundaaf baga geessan ayyaana idaal fixrii jechuun ayyaanicha vaayirasii koronaa ofirraa ittisuudhaan of eeggannoon akka kabajamu dhaamaniiru. Egaa waqtii ayyaanaa kana ayyaanichi gammachuudhaan kan waliin kabajan ta'ee waliigalaan ayyaanicha miidhagsuuf bittaaf gurgurtaan garaagaraa ni jiraatu. Kanaafis of eeggannoon yeroo soomaa gochaa turre amma immoo caalmaatti cimsineetti fufuu qabna. Keessumaa yeroo bittaaf gurgurtaa raawwannu kan bitus ta'e kan gurguru of eeggannoo taasisuu qaba. Qulqullina ofii eeggachuun yeroo sochi taasisan ammoo maaksii godhachuun fageenya ofii eeggachuun barbaachisaadha. Guyyaa ayyaanaa immoo oliif gadi deemuun hin barbaachisu. Solaan bakka tokkotti baay'inaan taasifamus hin jiru. Kanaaf ayyaanichi yeroo kabajamu hundumtuu maatii isaa waliin mana mana keessatti kabajuun dirqama ta'a. Ayyaana Iidaal Fixirii ilaalchisuudhaan muummee ministeera Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahimad baqattoota Sooriyaa Itoophiyaa jiran daawwataniiru. Akka Dr. Abiyyi fuula Feesbuukii isaanii irratti barreessaniin har'a xumuramuu sooma Ramadaanaan dura liida gaarii hawwuufiif har'a kooluugaltoota Sooriyaa daawwadheera. Sooriyaanonni kunneen walitti bu'iinsa hamaa biyya isaanii keessatti uumame baqatanii Itoophiyaa turuudhaaf kan dhufan yoo ta'u xumura Ramadaanaa ulfinaan dabarsuu qabu jechuun fuula Feesbuukii isaanii irratti maxxansaniiru. Dabalataanis namootaa fi dhaabbilee deeggarsa namoota harka qalleeyyiidhaaf sababa weerara vaayirasii koronaatiin taasisaa jiran daawwataniiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahay Daamxoo Finfinneerra.
Dhiyootan keessa akka bulchiinsi godin gujii bahaa jedhetti waraanni hidhatee tirraasaa jiru poolisii Oromiyaa kudhan ilan fixe. Waraani maqaa obootiin lol hunin waraana mootummaa rakkisuu jira jedha bulchiinsi. Warri lafaa ammoo keessattuu iyyuu gara aanaalee gammoojjii godin guyii baatti wal dhab humna lamaaniitiin mootummaan nam nagaa rakkisuu jira nam nagaa walti guuree hidhuu jira waan hedduun gargalchanii jireen hitti addeessanii jedha galmoo daawwitiit nu erge.
kibba oromiyaatti wal waraansi humnoota hidhattoota maqaa waraana bilisummaa oromoon socho'anii fi mootummaa jidduutti amma itti fufee jira waajjirri dhimma nageenyaa gujii ba'aa biyoo'eef akka beeksisetti hidhattoonni kun gujii ba'aa aanaa gooroo doolaa magaala bulbul jedhamutti dhukaasa miseensota poolisii oromiyaa irratti bananii poolisoonni kudha lama ajjeefamanii jiru obbo waldee dhugoo itti gaafatamaa waajjirri dhimma nageenyaa godinichaati.
waraanni amma abaaboo shaneeku uummata keessa dhufeeti ani dhukaasa kana hunda keenya irratti bane ijoollee qophii hin qabne ijoollee eegumsa uummataa tajaajila uummataa kennaa jiran irratti dhukaasa banamee miidhaa hagas ga'u irra ga'eera ijoollee poolisii humna addaa nama kudhanii lama milishaa tokko milishaa uummataa kun immoo gochuma isaaniiti gocha diinummaa isaanii raawwataa waan jiranu yaa'u kun foon qabu bakkuma hundattuuyyuu balaa agana gahu kana raawwachaa jiru.
Obbo Waldeen ta'een kun kan mudate torban darbe keessa ta'uu dabalanii ibsanii warri dhokatee poolisoota irratti dhokaase kun ammas aanolee gammoojjii gujii ba'aa keessatti jiraattota irraan balaa hedduu geessisaa jira jechuun dubbatu.
Siyaasaafeetu jiranii akkamitti qabdee nama seera akka laawuteessee seera akka leessitee seera dhiyeessita seera itti dhiyaanne isaanii.
Itti aanaan bulchaa godina gujii bahaa maallicha dhiqqaas wal waraansi humnoota lameen jidduutti ta'a akka jiru ifoomsan.
Gara mootummaallee haa ta'u gara qaama midhatee bosoon jiru kanallee lubbuu duuniin jira. Qaamotii as keessaa harki kennatanii waraan keessattis qabamanii harka mootummaa jiran kan mootummaan leenjii kennaaf jirullee ni jirani. Namni akkoo nageenya kun akka hammaatuuf haal mijeessaa ture kan akka eelii isaanii ta'anii hojjetaa jiranillee namooti to'annoo seera jal jiranillee ni jirani.
Ab maallicha nageenya naannoo kanaa bakkatti deebisuuf mootummaan humna raayyaa ittisa biyyaa fi miseensota poolisii oromiyaa sonaan bubbaasee tarkaanfii fudhataa jira kanas itti fufaa jedhu. Obbo Waaqumsaa guutuu naannaa gujiitti warra maqaa waraana bilisummaa oromoon socho'uuf itti aan ajajaa ta'uu himan wal waraansi humna isaan gaggeessanii fi humna mootummaa jidduutti gujii bakka hedduutti gaggeeffamaa jiraas jedhan kan bulbulitti mudate gaafatamanii tarkaanfii sana poolisoota oromiyaa irratti fudhachuu mirkaneessanii jiru.
Godina gujii bahaa aanaa gumii eeddalloo ganda bulbul magaalaa bulbul irratti tarkaanfii aleellaa fudhateen loltuu koroneel abiyyirraa nama soddomarraa ajjeese nama shanirraa booji'ee boojuunaa gammaatii ta'e harka keenya jira akkasumas tarkaanfileen gara garaa geggeeffamaa jira godinaalee kana keessatti bakkoota hedduutti geggeeffamaa jira.
Obbo Waaqumsaan gama hidhattootaarraa nama miidhame gaafatamanii turan madoo malee namni nurraa du'e hin jiru jechaan deebisan tarkaanfii fudhanne jedhan kanaan egaa bulbulitti kan ajjeefaman poolisoota oromiyaati ilmaan oromoo tarkaanfii akkasiitiin yoo lubbuun isaanii gidduu waraana kanaatti badu maaltu isinitti dhaga'ama jedhe gaafadheen ture.
bilisummaan saba tokko immoo beekta filannoonii miti. Kanaafuu nama tarkaanfii osoo ittiin fudhanneen dura ni gorsa, ni barsiinna, ittiinna. Kanaafuu yoonni hin fudhatin taate wanni godhamuu danda'amu hin jirtuuti. Kanaafuu loltuudha meeshaa harkaa qabaatii si barbaadaa jiraati. Afaan qawweetiin si barbaadaa jira waan ta'eef ofirraa qolachuun dirqama taa'e.
lolli warra hidhatee bosona jiruu fi humna kabajjiftoota mootummaa jidduu kun egaa amma ganna lamaaf deemaa jira jiraattonni naannoo garuu lolli kun furmaata dhabee bahaa gala nu dhoowwee jedhu himannaan isaanii inni guddaan mootummaan keessumaa jiraattota aanaa gammoojjii gujii bahaa kana keessa jiraatan nama nagaayyuu haa ta'u ija shakkiitiin waan ilaaluuf rakkannee jedhu aadde xummee dambalaa jiraattu magaala nageelleeti ilmi isaanii aadde xummeen ji'a darbe warra hidhate socho'u kana waliin hidhata qabdu jechuun poolisoonni akka isaan hidhan hime haati ijoollee kan umriin isaanii ganna jaatamaa kun amma murtii malee hidhaatti rakkataa jiru jedha ilmi isaanii sagalee ameerikaaf yoo dubbatu.
Mar murtii dhiyaachuun shafaanii hin gaafan afaanii nu soddobsanii eeggachuu jiru. Hidhaa jirti mana hidhaa jirti amma illee reefu illee gaafadhe bira beene. Hidhaan fulaafurii jira qajeelcha poolisii jira mana hidhaa aanaa liibanii jira kan magaalaa lama jira kan magaalaa duulachaa magara mana barumsa gadaa dudduu achi kee jirti. Dhukkubuu jirti yoo isin dhukkubee fedhan akkamiin geessanii fedhan illee geessanii dhaamucha kana laftii rooba rooban keessi mintoorra minxaafii malee firaashillee seenuu seensuurri dhibeenii minxaafii gubbaa galu jirti.
Jiraataan gujii bahaa aanaa gooroo doolaan illee dhiyeenya kana ammas namni hedduun hidhamaa jiraachuu eeru. Jiraataa dhumti kun yoo dubbatan humnoonni mootummaas namoota nagaa ajjeesaa jiru jedhu.
Laata yeroo dhiyoo yoo si'im namoonni gammaatti ajjeefaman nam soddomaa olii amma guyyaa sadiin dura jaarsuwaati jaldeessa qoonyoo jedhama bamaati hudhanii oliiti osonni magaal bulbulirraa gara mana obboleessisaa iccinni jiru taana gumee dalloo jala adoonni deemaa jiru. haa guyyaa guddaa rasaasaa rukutanii jeessanii boolkee saggatanii bira deemanii boriyyaa maatiin barbaadee reef argate qaallichi qumbii jaarsidham jaarsi guddaa komaandar milishaa naganolaal nageellee booran addandi duwwa sadii xeella irratti isaa makiina kontorbaandii dhabu kontorbaandistoota waliin qaamii mootummaa hoggaantonni kaabinee ijaaramanii halkan dhufanii poolisiin ijjeesisanii jechuudha shuggutiin rukutanii. Aanin immoo magaa baadiyyaa keessatti namoonni baay'ee nanammaa fi maqaa isaanii harkaan qabnu baay'een guyyaa guyyaan ni du'u ni rukutamuu uummatii roorroo hagan hin jedhamne jira.
Jiraataan kun dabalanii yoo dubbatan humna nagaa kabachiiftota mootummaa kun sochii warra hidhatu to'annaa waan jedhuuni namni ba'ee galuun rakkisaa akka ta'e dubbatu. Komii hidhaa fi ajjechaa jiraattonni mootummaa irratti dhiyeeffatan itti aanaan bulchaa bulchiinsa gujii bahaa maallicha xiqqaa gaafatamanii namni seera malee hidhame hin jiru jechuun haalan waa'ee warra ajjeefamanii ammoo qorataa jirra jedhu.
Qaallicha qumbii kan jedhamu inni milishaa keenya. Milishaa qabnullee keessa milishaa adda duree yeroo garaagaraa badhaafamaa ture nama kabaja guddaa mootummaan isaaf qabu. Mootummaan nama kan duusaatii hin gadda malee ofii dabarsee milishaa adda duree qabu ofirraan ijjeessu. Shakkiin jiru ammoo qaallichi qumbii qaamni ajjeese qaama kontorbaandii daldaluudha. Kanaaf inni kun qulqullaa'aa jira namooti hidhamanii dhimma kanaaf to'annoo seera jala jiranillee ni jiranii. Waat jaldeessaa kan jedhamu waatni jaarsi biyyaati jiraata ganda bulbuliiti. Waata ammoo mootummaa hin ijjeefne waatallee. Qaamni shakkiin kenna qaamu midhatee boson jira kanatti ijjeesee mootummaaf uummata walitti buusuuf mootummaan tarkaanfii sanarraa fudhata jira jedhee uummataaf mootummaa walitti buusuuf waan isaan parpazilii hojjetan malee mootummaan hin ijjeefne. Garuu hagammaa seennatti ijjeese hin beekamne qorataati jirra. An garuu namni to'annoo jala oolu isaa waan yaadadhu qabu.
Waraanni jiraattota gara dhowwe kun yoomdhumaa waan jedhuufi warri wal lolu kun lameenuu deebii hin qabu. Warri hidhatee bosona jiru mootummaa kanarraa amantaa hin qabnu kanaaf gidduu keenya nama keenya waliin mari'anna jennaan didee jedhu. mootummaan ammoo nagaan galaa jennaan waamicha na didan jedhee komata obbo Waaqumsaa fi obbo Maallichis akkasuma dubbatu.
Waraanni bilisummaa Oromootii ol nami araara jaalatu hin jiru. Araarri garee maaffiyaas ilmaan habashaatiin hoogganama. Araara dhugaatii nuti araara fakkeessidha. Yoo araara dhugaa ta'u ta'e dhugumaan araara qaama sadaffaa hin maachiseenii inni fudhannaa ni deeggarras araara qaama akkasii.
Gaarummaa yeroo baay'ee itti deemnee dadhabne. Abbaa gadaa itti ergine abbaan gadaa boorana abbaan gadaa gujii dubbisee ijoolloota hara nagaatiin gala jedhee kadhatee dadhabe. Gama dandeenyu hundaa waan dandeenyu gooneeti jirra. Haa ta'uuti malee qaamni kun bosona galee hara nagaatiin qabsaa'uu fi eeyyamamaa miti. Kanaaf amma kallachuu hundaan itti deemne dadhabne amma tarkaanfumaan qulqulleessuudhaan alatti. ani falli bira waan jiru natti hin fakkaatu.
Garee warra kana lamaan gidduutti araara buusuuf hundaa'e abbaa gadaa goobana oolaan durfamu ammas warra kana araarsuuf tu carraaqu araarri kun dhibee kooronaan adda citu VOAn gabaasuun isaa ni yaadatama. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmuu Daawit Naayiroobii.
VOA afaan Oromoo Naayil Saatiif meetirbaandii irraa caqasuu jirtan. Horeen Senetii Haajaa Alaa Ameerikaa nam mootummaan pireezidaanti Tiraamp dhaaba VOAf dhaabbilee gabaasa addunyaa mootummaa Ameerikaa to'atu USGM bulchuu mirkan Senetiitti dabarse. Senetii harki guddaan paartii pireezidaanti Tiraampaa harki Rippaabilikaan jira. Filannoo tana horee Senetii Haajaa Alaa Ameerikaatti nam kudhanii lamaatti fudhate kudhanitti raddite. Oduu achi arganna jiraatu jubeen nutti.
Fiilmii seena galmeessaa kan qopheessan Maayikel Paak waggoota lama dura erga muudamanii booda raggaasefamuuf eegaa turan. Garuu dhimma maallaqaan kan wal qabateef dilaala ofii isaanii ilaalchisee yaaddoo qaban dhiyeessaniif amma ammaatti ture erga waajjirri abbaa langaa muummichi kan waashingtan dc paak maallaqa dhaaba isaanii kan bu'aaf hin hojjenne dantaa ofii fayyadaman yoo ta'e qorannaa geggeessuu jalqabe booda sagalee kennuun koree sanaa ammas boodatti harkifate waayit haawus boodara waa'ee muudamni sun lafarra harkifachuu komee dhiyeessuudhaan tiraamp paakiin ni deeggaru jedhe. innaa walga'ii kamisa kaleessaa sanataroonni dimokiraatotaa hedduun ammas hanga paak waa'ee maallaqa isaanii ilaalchisee yaaddoo jiru irratti ibsa kennanitti yookaan hanga waajjirri abbaa langaa muummichi kan waashingtan dc qorannaa isaa xumurutti sagalee kennuun akka turuuf kagaafatan fudhataman arganne dimokiraatichi miseensi koree sanaa boob manendez akka jedhanitti akka kootti maayikil paak dirqama isaaniin baane dhimmoota hedduu irrattis amanamummaan agarsiifnee jedhan. koreen riippaabilikaanotaan hoogganamu kunis muudamni kun paartileen lamaan akka irratti mari'ataniif carraan kenninee jedhan menendez itti dabaluudhaan akka jedhanitti dura ta'an koree sanaa jiim riish yaaddoo dimokiraatonni miseensota koree sanaa ta'an qaban dhaga'uuf toleen jedhin hafan riish akka jedhanitti koreen sun muudama sana dhiisuuf qophaa'aa ture yoo ministiriin haqaa kan yuunaayitid isteets ni morma ta'e nutis akkasuma goonaa sun immoo hin taanee jedhan raadiyoon sagalee ameerikaa dubbii himaan riish ibsatti dabalaa akka kennaniif gaafatee jira menendez yaaddoo dimokiraatonni qaban kampaak hariiroo dhaaba isaanii bu'aaf hin hojjenneef kan bu'aa irraa argatan gidduu ilaalchise ragaa dogoggorsaa tajaajila galii biyya keessaa yookaan irsf dhiyeessan ilaalchisee koree sanaaf ibsaniiru kaampaniin fiilmii paak kan manifold productions inc jedhu dhaaba bu'aaf hin hojjenne kan paak biraa gargaarsa miliyoonaan lakkaa'amu fudhateeraa jedhan menendez haa ta'u malee irsf kan isaan gabaasan lamaanuu gidduu hariiroon hin jiru ka jedhu garuu lamaan isaanii isaantu hoogganaa jedhan menendez odeeffannoo dogoggoraa paak kennaniif dilaala mootummaa baasuu isaanii sirreessanii irsf koree kanaaf dhiyeessuu qabu jedhan menendez akka jedhanitti galmee hariiroo dhaaba bu'aaf hin hojjenne kan isaaniif dilaala isaanii gidduu kan jiru odeeffannoo daldalaa akkaan barbaachisu akka dhiyeessaniif kan gaafataman koree kanaaf hin dhiyeessine dantaan daldalaa baay'ee cimaadha kan senataroonni yuunaayitid isteets odeeffannoo iccitii qabu xiinxalan arguun irra jiraatullee arguun dandeenye jedhan manandaz kaleessa galgala viidiyoo marii sanaa kan sagalee qofaan waraabamillee baasanii jiru. ibsa sanaanis manandaz akka jedhanitti jalqaba torban kanaa deemokiraatonni koree hariiroo alaa sanatiin hoogganamu keessa jiran martinuu durataa kan ta'an riishiif xalayaa erguudhaan miseensonni sabaa himaaf uummati ameerikaa adeemsa sana akka hin hordofne gochuuf tarkaanfiin fudhattan akka hambistaniif jechuun gaaffii hedduu gaafataman riish hin simanne riish akka jedhanitti walga'iin sun akka hin dabarre gochuun ennaa vaayirasii koronaa walirraa hiiqinsa hawaasummaa jiruuf akkasumas kutaan walga'ii sun keessatti geggeessame immoo sagalee waraabamee darbu qofaaf mijataa jedhan pireezidaanti tiraamp waggoota lama dura paak usagm dhaaba sabaa himaa addunyaa kan yuunaayitid isteets akka hooggananiif muudan sababaa dimokiraatonni na danqaniif lafarra harkifate jechuun mufannaa qabanillee dhiyeessaa turan pireezidaantichi kanaan dura kaadhimamaa isaan muudan akka sagalee irratti kennaniif manni maree bakka bu'otaa deebisee walga'ii akka geggeessu gochuufillee dhaadatanii turan. waayit haawus torban darbe dimokiraatonni muudama kana danqan jechuudhaan qeeqe erga gabaasi abbaa alangaa muummicha waashingtan dc qorannaa akka geggeessu dhagahame booda pirezidaantichi maayikil paakin ni deggeruu mufataniiru garuu hindi hin qabne jedha ibsisuun demokiraatonni homaa gochuu hin dandeenye hojjetaa uummataa galmee qulqulluu qabutti dhoqqee dibuu barbaadu jedha ibsi waayit haawus sun torbanneen dhiyoo Tiraamp raadiyoon sagalee Ameerikaa waa'ee rakkoo vaayirasii koronaa chaayinaa keessaa ilaalchisuun gabaasa inni dhiyeesse qeeqanii jiran. Innaa waa'ee muudama paak torban darbe gaafataman Tiraamp akka jedhanitti raadiyoon sagalee Ameerikaa haala sirrii hin taaneen geggeeffamaa jira. Isaan sagalee Ameerikaa utuu hin taane faallaa isaatii jedhanii turan. Daayirektarittiin raadiyoo sagalee Ameerikaa Ammaandaa Benet dhaaba sabaa himaa mootummaa Ameerikaan deeggaramu kanaaf falmuudhaan ibsa jimaata darbe baasanii beeksisaniiru. ammaandaan akka jedhanitti nuti mirga heerarra taa'ee jiru isa jalqabaa uummata naannoo addunyaa kanneen odeeffannoo dhugaaf sirrii ta'e hin arganneef beeksifne jedhan dhaggeeffatoonni keenya miliyoona dhibba lamaaf miliyoona saddeettama keessaa dhibba irraa harki saddeettamni tamsaasa keenya afaanota afurtamii torbaan darbuuf biyyoota jaatamaa ol keessa jiran hojiin keenya amanamaa ta'uusaa kan mirkaneessaniifillee kanaafii jedhan dhaabii oduu addunyaa kan yuunaayitid isteets caasaalee sabaa himaa siivilii raadiyoo sagalee ameerikaa dabalatee raadiyoo firii yuroop waajjira kuubaa biroodkaasting raadiyoo firii eeshiyaaf buufata tamsaasa afaan arabaa tv alhuuraaf raadiyoo saawwaa tamsaasa giddugaleessa ba'aa mbn jedhamu to'ata baatii fulbaanaa keessa paak ennaa dhuga ba'umsa kennan voa dabalatee yaaddoo dhaabolii usagm jala jiran seerri yuunaayitid isteets gabaasa madaalawaaf dhugaarratti hundaa'e akka hin dabarsine dhiibbaa siyaasaa irra kaa'uu maluu jedhu ilaalchisee dubbatanii turan paak koree sanaaf ibsa kennaniin dhaabichi oduu gabaastonni isaa walaba dhiibbaa siyaasaa jalaa walaba attamiin akka isaan gabaasan ittimuu jalaas walaba kan ta'an amantaa jedhu irratti kan hundaa'edha jedhan walamantaan akkasii yoo jiraate malee akkan yaadutti dhaabbaticha dadhabsiisu ta'a jedhan.
qonna arraabsanii qopheessin tanuma ruuf erguuta nagaan bula guyyaa foorfannaa guyyaa boqonnaa dansa qabaadha ansora halakeeti naga jenne nage nage.